iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ikaze mu kiganiro muri isanga radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu ibice bibiri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ariko mbere y'uko tujya mu kiganiro nyirizina muri isanga reka tubanze tubagezeho amakuru avunaguye avugwa mu burundi muri aka kanya oriyani urakoze cyane Edi Rwema ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane reka duhere ku nkuru yerekeye abarundi n'abanyarwanda bariko barirukanwa mu bihugu duhere mu ntara ya kirundo ku mupaka wa bugabira abarundi babandanya kwirukanwa mu gihugu cy'u rwanda kuri uyu wa gatatu hirukanywe abagera kuri cumi n'umwe baturuka muri komine bugabira baciye mu ruzi akanyaru turi kumwe na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze atubwira ibindi kuri iyi nkuru jean bosco abo birukanywe ejo ku munsi wa gatatu bagera kuri cumi n'umwe uno munsi birabandanya
Ego Oriane birabandanya ejo hirukanwe abahirukanwe abagera kuri cumi n'umwe abakuze ni batandatu abakuze ni batanu harimo abana bagera kuri batandatu aboya abajejwe intwaro muri komine ya Bugabira baciye babarungika mu mihana aho baturuka akaba ariyo baraye abo twashoboye guhura muri bo twashoboye guhura n'umuryango umwe tugerageje kurondera cyane bitugoye uwo muryango watubwiye ko babirukana bababwira ko bateza gutaha iwabo ndetse akaba ata bintu bashoboye nabo nyine nk'abaheruka nta kintu bashoboye kuza bazanye uno munsi rero aho twashika aho bajabukira ni mu kiyaya cy'akanyaru abasanzwe babafasha kujabuka akabarabara k'amazi gaca mu rufunzo rw'uruzi akanyaru kavuye mu gihugu cy'u rwanda batubwiye yuko bari biteze abandi icyo gihe hari nk'igihe cy'isaha zitandatu n'inusu ubu rero abo abo banyagihugu twaganire basanzwe bafasha abirukanwe kujabuka batumenyesheje muri kano kanya nyine yuko bahegeye kwakira abo bandi bari barindiriye bakatubwira yuko bashobora kuba bashyika ijana na mirongo itanu urakoze cyane jean bosco none imvo ziracari za zindi z'uko atabibaranga bafise
oyane abo twashoboye kuganira batubwiye yuko bababwira yuko bateza kuza mu burundi bakarondera ibyangombwa hanyuma babirose bagaheza bakagaruka gutyo ibyo basanzwe batungiyeyo ari imirima cyangwa ibindi bagashobora kubitora urakoze cyane jean bosco udukurikirane hafi iyo nkuru uduhe mu buryo burambuye mu kanya kari imbere urakoze cyane dusimbire mu ntara ya cankuzo naho aho naho nyine muri komine ya kigamba muri iyo ntara nyine mu ntara y'ubuseruko bw'uburundi naho hari abanyarwanda bari barirukanwa n'igipolisi tukaba turi kumwe na mugenzi wacu fidel d'antoine nsabimana fidel d'antoine icyo gikorwa cyo kwirukana abo bantu cyatanguye ryari hamaze kwirukanwa bangahe
kugeza uno munsi abarijwe imodoka bagasubiza bagasubizwa iwabo babanje gufungirwa mu gashuka komisariya n'abagabo batatu babiri muri abo ni abakozi ba leta basanzwe bigisha bamaze igihe kinini bigisha mu burundi ndetse banavukiyeho uwundi n'umudandaza nawe nyine asanzwe azwi cyane muri iyo komine ya kigamba nibo burijwe imodoka amakuru twaronse avuye muri komisariya ya kirundo ni uko ejo ku mugoroba bavuye bashikanwa ku mupaka wa gasenyi nemba kugira ngo basubizwe mu rwanda icyo birukanirwa bababwira ko bosubira mu rwanda bakarondera ibyangombwa babagiriza ko atacyangombwa bafite cyo tuma mu burundi bo ku bijyanye n'amatungo yabo hari icyo bagiye batwaye cyangwa nabo nyine basize iby'iwabo byose
abo babiri muri abo barafite imiryango imiryango yabo yagumye ikigamba n'abana baraniga biga amashuri babandanije biga mu gipolisi bavuga yuko abo bagabo nabo nyine nibabishima bashobora kugaruka mu babo ariko batazanye ibyangombwa ntibashobora gusubira ku kwinjira kwataka ku Burundi yego kibazo cya nyuma Fidel D'Antoine wari uvuze yuko bamwe muri bo ari abakozi ba leta ni ukuvuga ko bari abakozi ba leta bafise impapuro zibemerera gukora mu nzego za leta ari abanyarwanda ariko bimeze gute
mu bisanzwe mu uronse akazi muri leta hari dosiye utegerezwa gutanga mu bushikiranganji bw'akazi ibyo nabyo rero ntibashobora kuronka ntibashobora guhembwa mu gihe ibyo byose bataba babifise reka n'uwo mudandaza arafise inimero ndangamudandaza bita nifu mu rurimi rw'igifaransa nawe nyine arayifise kandi iyo nayo ubundi kugira ngo uyironke utegereza kuba ufise ibyangombwa bikaba ari byo byayobeye abantu batandukanye urakoze cyane nawe fidele tugusabe uduhe iyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere urakoze cyane
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza nshuti mwese muteze amatwi ni edi rwemo basuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
urubyiruko igihumbi rugizwe n'abasore n'inkumi ruturutse mu bihugu bya afurika ruzatangira kugera muri leta zunze ubumwe za amerika mu cyumweru gitaha baje muri gahunda ya yari yatangijwe na perezida barack obama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane iyi gahunda igamije guhugura no kongerera ubushobozi urwo rubyiruko kugira ngo rurusheho guteza imbere umugabane wa afurika n'ibihugu rukomokamo mu kiganiro muri isanga uyu munsi twatumiye bamwe mu bazitabira iyo gahunda na bamwe mu bayitabiriye mu gihe cyahise muri studio turi kumwe n'umurundi Hussein Butoyi akaba ari umwe mu barundi cumi na babiri batoranyijwe kuza muri leta zunze ubumwe za Amerika muri gahunda ya yari cyangwa se bita Mandela Washington Fellowship Bwana Butoyi ni umwarimu w'icyongereza muri centre ndangamuco ya Kisilamu i Bujumbura mu Burundi akaba akora n'akazi k'itangazamakuru ikaze mu kiganiro muri isanga Bwana Butoyi
okay eh, ndabahaye mwiriwe hiyo
wiriwe nawe ubwo gahunda ye yari yatangizwaga bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane umwari ituze ndutiye colombe ni umwe mu banyarwanda batandatu bayitabiriye bwa mbere ituze colombe ni rwiyemezamirimo washinze kandi akaba ayobora ikigo gikora imyenda cyitwa inko icusa ikaze mu kiganiro muri isanga ituze colombe
murakoze
murakoze namwe kuba mwagize akanya kugira ngo tuganire murusheho no gusobanurira abumva radiyo ijwi ry'amerika ibijyanye n'iyi gahunda yatangijwe na perezida barack obama yo guha ubushobozi urubyiruko nyafurika mbere na mbere bwana butoyi huseni watoranyijwe nk'umwe mu barundi cumi na babiri bazitabira iyi gahunda uyu mwaka ukime ukimara kumenya ko watoranijwe wabyakiriye ute
Eh, nabyakiriye n'umunezero mwinshi kuko eh, sinari ndabyiteze cyane ku buryo hari abantu benshi cyane bari babisabyemo abantu barenga amajana n'amajana mu burundi gusa uko razi muri uyu mwaka ko eh, mandela washington fellowship ya- yagize eh, inshuro zibiri z'abantu bahoze bajayo ubu bagera ku ku- eh, ku kiringo cy'abantu igihumbi bwa mbere hari abantu amajana atanu rero mbonye ukuntu mu burundi abantu babyitabiriye ari benshi mu gusaba cyane mfite icyizere cyane ko nzo nzo ah, nzo- nzo- nzotoranya nzobaselekisione kugira ngo mfatishe muri iyo porogaramu rero ah, nararyohewe cyane kabisa nabonye ko imigambi yanjye myinshi igiye kuranguka neza ko bivanye n'imigambi myinshi nari mfise n'ubumenyi nzoba ngiye kurondera hariya
Ah, ituze colombe uburyo Hussein butoyi asobanura yakiriye ah, ama- amaze gutoranywa nk'umwe mu bazitabira ah, yari muri leta zunze ubumwe za amerika Ah, nawe uwo mwanya wigeze kuwugira ubwo wamenyaga ko utoranijwe kugira ngo ube mu bazahagararira u rwanda muri gahunda ya yari ya perezida barack obama ariko wayijemo uri mu ba mbere bayitangiye ukimara kumenya ayo makuru mu bihumbi bibiri na cumi na kane wowe wabyakiriye ute
Eh, neza- nk'uko abivuze nanjye byaranshimishije cyane Eh, numva binteye amatsiko ariko nanone kugira ngo numve i- ese bizabamo ni gute gute biza- bizangirira akamaro kuko twebwe bwari ubwa mbere bibaye ni ukuvuga ko amakuru yose twari dufite yari ajyanye n'ibyo dusoma kuri interineti se kuko ni ubwo bwa mbere byari bibaye ni ukuvuga ngo hari hari amatsiko kugira ngo umuntu yumve koko iki gikorwa gikorwa tugiye twa twa dusabye turi abantu barenga igihumbi na magana atanu mu rwanda tugenda turi abantu batandatu gusa tukumva ko birumva ko mu mu gutoranya ha- byari bitoroshye umuntu ak- numvaga ko nishimye cyane kuba nabashe kuzamo abo bantu batandatu ariko nanone mfite n'amatsiko menshi yo kugira ngo ndebe icyo iyo porogaramu ihishe icyo bizamara mm, mu gihe nzaba nanagarutse hano cyangwa se mu gihe nzaba ndiyo ushimangiye ijambo bi- wash- wifuzaga kumenya icyo iyo gahunda izakumarira nyuma yo kuyitabira ah, hashize imyaka ibiri uvuye muri iyo mu- mu- mu- muri iyo gahunda ese ubu niki wasangiza abumva radiyo ijwi ry'amerika na cyane cyane bamwe muri urwo rubyiruko nyafurika rugiye kwitabira iyi gahunda waba warakuye muri iyi gahunda
Um, icyo nabatangariza cyane cyane nababwira ko ari amahirwe bagize mu buzima amahirwe akomeye cyane kuri bo ku giti cyabo kuri kuba bazahura nabo kandi no kuba cyane cyane n'ibyo basanzwe bakora muri afurika mu gihe bazaba bagarutse na icyo cya mbere nababwira no kugenda navuga ngo baga- ba- ba- baka- bakiga byinshi bakifungura baki- bagahura n'abantu benshi mbese kuko buri buri byose yaba ibyo abigisha mu ishuri yaba ari aho babasurisha buri cyose kiba gifite impamvu kandi buri cyose kiba gifite akamaro k'umwihariko wacyo nyine ni ukuvuga ngo hari amasomo mwiga hari ibyo mwiga gushyira mu mu- mu ngiro hari abantu muhura nabo ibyo byose ni bya bindi bizagufasha bikazavamo ikintu kimwe kizagufasha mu gihe uzagaruka muri afurika rero icyo nababwira ni ukuvuga ngo bumve ko bagiye mu bintu bifite akamaro ariko nanone bumve ko bagiye mu bintu bigiye kubasaba umwanya gukora kwitanga kuko ntabwo ari ugutembera nta n'ubwo ari ibintu bazaguha yenda ngo akungakira ni ibintu bisaba ko niba ngo baguhe nawe bahe niba ngo bi- bisabe ko nawe ushyiraho umuhate wawe kugira ngo umenye byinshi kugira ngo ubone byinshi kugira ngo uzabone igitahana nawe byinshi E, butoyi Huseni wumvishije ibyo ituze Colombe wabaye mu ba mbere bitabiriye iyi gahunda ya yari avuga aravuga ngo bisaba kwitanga bisaba kum- kwimenyekanisha bisaba kumenyana n'abantu ukabigiraho ibintu bitandukanye Ah, ibi nawe nibyo witeze eh, m- muri iyi gahunda mu gihe uzaba ugeze inaha muri leta zunze ubumwe za amerika
urabizi neza ah, ibintu benshi bitega byinshi ni ibyo nanjye byinshi ni byo nitega ni ibyo nyine kuko kenshi muri abo bantu bose baza bari hariya ni abantu batowe bivanye n'ibintu bamaze kurangura mu buzima bwabo kandi mu bihugu byabo bose usanga ari imboneza bakoze ibintu bikomeye mu mu bihugu byabo cyangwa ugasanga afite imigambi ihuriranye n'imigambi uko urakora uko uko urarangura mu gihugu cyawe nawe uzi. rero kenshi i- ikintu nyamukuru niyo network guhura nabo mugahuza ibyinjiye mukaganira mukareba ukuntu mwufasha mu gukora kugira muteze imbere ibihugu byanyu nawe imigenderanire cyangwa uteze imbere muri iyo kategori muri ibyo nyine aba ariko arakora muri icyo gihugu byinshi ni ibyo ni ukugira ngo umuntu ahure agire ah, i- ahure n'abandi bakora ibyo- bakora ibyo bintu nyine mu bihugu byabo kugira ngo ah, agire u- uyige kandi haza hari inyigisho zitandukanye si guhura gusa kuko hari abigisha bose bakaba bigisha bye nka jewe ndi mu bintu ndumva kolombe we yatowe mu bintu bya eh, bijyanye na ah, ubutunzi ibintu byo byo bya entrepreneurship jewe ndi mu bintu bijyanye na n'imboneza mu mu bintu by'imibano rero kenshi usanga ingorane nyinshi eh, imiyabaga ifise cyangwa abasore usanga igomba gusa n'ibindi bihugu rero hari abantu benshi usanga- uzosanga tuba turi- tuba turi kumwe kuri irizo tuba twarungitseho kuri iryo shuri duhura tugire netiweke dukurikirane ibyigwa hama twungurane n'ubwenge icyo ni ikintu nyamukuru kigize bidutwaye tuza gutembera nk'uko urumva bivuze tuza kuryoherwa ni ukuza gutanga umwanya wacu dufite kugira ngo twunguke turabe ko tuzofasha i- ibihugu byacu du- dusubiye mu bihugu byacu radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi tuganira ahanini kuri porogaramu yari yatangijwe na perezida barack obama aho twatumiye umwe mu bitabiriye iyo gahunda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane tukaba dufite n'umurundi ugiye kuza muri leta zunze ubumwe za amerika kugira ngo yitabire iyo gahunda kuri telefoni kandi turi kumwe n'abakunzi bacu hirya no hino bifuza nabo kugira uruhare muri kino kiganiro samweri mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe yego ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
mbona ubu- jewe eh, nabasamiye hafi Mm,
ariko hari bimwe bimwe nashoboye kumva yego
nagomba cyane cyane mbaze uyu mutumire wacu Mm,
nimba ukuntu bigenda kugira ngo ukuntu byagenze kugira ngo umuntu ashobore gushika hiyo kugira yungureyo ubumenyi
urakoze cyane Allo?
Eh, urakoze cyane samweri reka dufate na niyo nkuru niyo nkuru mwiriwe
mwiriwe bwana edigwemu yego ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
bo ikibazo namubaza ni kwari kubaza nyine nk'uko mugenzi wanjye samuel amubajije byagenze gute ariko nkaza namutekera n'impanuro urabona nk'ino muri afurika iyo bageze hiyo muri ibyo bihugu bya amerika ariko usanga n'ibyo yize yabyibagiye kandi baba bagiye babi- babimwigishije kugira byo gufasha natoteza abandi bato biwe cyangwa ba- bene wabo baba basigaye no mu burundi ahubwo rero nkamubwira ati nagende ibyo byigwa byige a- abi abikurikire neza hama biheze ntacaguma hariya ngo akorere bya bindi hariya nacyo gituma ibihugu bimwe bimwe by'ino muri afurika bidatera imbere kuko bigira bi- bigira birungike abo izo cabwenge zigenda kwiga iyo hanze zica zigumirayo zikibaga hafi no mu burundi yuko aba ari igihugu kiba camurungitse urakoze namutekera A- nagaruka azogaruke atwigishe uko baba barabimwigije hama natwe tu- turabe uko natwe twokwisununura murakoze cyane urakoze niyo nkuru cedric nawe uri ku murongo wiriwe neza
bino cyane uri hehe
Oh, jewe ndi mu ntara ya karusi ikibazo cyawe
ndashaka kubaza uyu yagize amahirwe yo kuzoja igenda muri amerika Mm,
ikintu abona ah, azoganira n'abo bagenzi be bazaba bari kumwe kugira ngo bize bitume urwaruka natwe rw'ino burundi dushobora kuronka izo nyigisho yarose d'une façon indirecte kuko bazaba yazirose imbere zacu
u- urakoze cyane cedric Ah, ah, bwana hussein butoyi na ituze colombe ah, mugerageze musubize ibi bibazo ariko ah, wenda butoyi yasubiza ku kibazo abajijwe kijyanye n'uburyo ah, bashoboye kubona ayo mahirwe hanyuma anasubize iki kibazo cya cedric umubajije avuga ngo ni iki uzasangiza abandi uzahura nabo ah, hano muri leta zunze ubumwe za amerika hanyuma wenda colombe aze gusubiza ikijyanye n'uburyo ushyira mu bikorwa cyangwa se ugarura ubwo bwenge uba uvu- u- warahuye muri muri bino bihugu aho uba waje Ah, reka duhere kuri ah, hussein eh, butoyi
yego ikibazo cya samuel nagitahuye neza wabaza ukuntu ukuntu byagenze kugira ngo umuntu abashwe gutorwa kugira ngo aje gukurikirana iyo iyo porogaramu muri muri amerika we ni, ah, umu- ntiharazi neza ko umuntu wakiri hino ntituragenda turacari hino ndi imwe mu ba cumi na babiri bazogenda kugira ngo di- umuntu atorwe ni uko kenshi ah, gusaba bibera ku murongo kuri interineti rero hari igihe gishika amezi nk'atandatu mu- mutaratorwa hariho ah, impapuro utegereza kuzuza ziba ziri ku murongo uke- ukishyura ibibazo byose biba byanditseho kenshi usanga bakubaza imigambi ukora ibyo umaze kurangura barabe ko ufasha cyane barabe ko cyane ufasha ah, ah, ko ufasha abantu ko ufasha aho uherereye mu bintu by'imibano ibintu bi- nk'ibyo ko inyungu uronka kenshi itaba ari inyungu yawe hama u- ura- urungi- ura- uragira urabika izo mpapuro uba wujuje hama hakaba selekisiyo ya mbere baragutora bivanye n'uko bashimye imigambi yawe cyangwa akazi usanzwe ukora ko uvuga ukuri ko benshi ariko usanga bandika ibintu ugasanga si ibyo ugasanga bakwiye ku- ku- guteranya ibintu rero wanditse ibintu byo ugasanga nibyo usanzwe ukora uraronka amahirwe cyane yo gutorwa utoye bwa mbere uca ugira ibintu bita interiviyu kubonana n'abantu babikurikirana baba bari mu ambasade atandukanye mu bihugu baba murimwo hama bakabagirisha umubonano mukaganira kubaza ibibazo bakaraba ko ibyo bintu nyine ubimerita kandi kenshi niko biba biri mu congereza nuhimirizwa n'aba i- i- eh, imiyabaga abantu benshi ko bakwiga urwo rurimi kuko nirwo rurimi bakoresha na hariya kenshi umuntu uba uri kuriga birafasha cyane yego ni uko urakoze ah, Hu- Hussein butoyi Ah, colombe hari ubajije ngo iyo uvuye muri iyo gahunda ubumenyi uhakura ubusangiza ute abo u- u- urubyiruko cyangwa se abandi mu gihugu cyawe hanyuma akavuga ko hari n'ababijyamo ba- ugasanga ntibagarutse bigatuma bibuza amahirwe abandi bakabaye bitabira ah, gahunda nk'izi wowe wagiye waje muri leta zunze ubumwe za amerika ukuki- ukurikirana iyi gahunda usubira mu rwanda ese waba warashoboye gusangiza ubwo bumenyi wakuye hano n'abandi bagenzi bawe
yego murakoze Ah, icyo nababwira cyo mu byo nabashije gukora mu gihe nari ngarutse ah, njyewe kuko nari ndi mu gice cy'aba- cy'aba rwiyemezamirimo nk'uko yabibasobanuriye tugira ibice byinshi njye nari ndi mu gice cy'abigaga ibintu bijyanye no kwihangira imirimo bizinesi basanzwe bakora bizinesi mu bihugu byabo Ah, mu- igihe nari ngarutse bimwe mu bintu byamfashije nabashije no kwifashisha mu kazi nasanzwe nkora akenshi yari amasomo nigiye hariya ni amasomo atakwigisha bizinesi kuko n'ubusanzwe ubusanzwe uyizi ariko ni ukuvuga ngo akwigisha kubibona ku ntambwe iruse iyo wabibonagaho mbere niba ubu wavuga ati nakoraga ndeba isoko ryanjye muri kigali gusa ariko ni ukuvuga ngo bi- bibasha kugufungura mu maso mu mutwe ku buryo uv- ureba kure y'aho uri ukaba wavuga uti se ko nahuye n'abacuruzi bo muri amerika nkabona uburyo babigenza kuko njye ntabikora gutya nkafata isoko ryo mu bushinwa nkafata isoko ryo muri amerika iryo hanze ibintu nk'ibyo byose ikindi nanone mu bantu muba mwarahuye haba hagiye harimo bamwe navuga ko bakugirira akamaro mu buryo bwo kwagura ibikorwa byawe ubucuruzi bwawe icyo navuga ni ukuvuga ngo ukoreshe ayo mahirwe wagize y'abo bantu wahuye nabo kugira ngo bibashe kuki- kugeza ku mugambi wihaye cyangwa se indi ntera na gahunda wihaye iruse aho wari uri hanyuma ku bijyanye n'abo tuha ubu- ubwo bumenyi kubasangiza ubumenyi n'ibyo twakuyeyo Ah, hano mu rwanda dufite yari rwanda ni ihuriro ry'abantu bavuye muri yari ba- ni ukuvuga ngo dufite abo ababanjije batwebwe bo muri bibiri na cumi na kane twa- twagize n'abandi bakurikiyeho muri bibiri na cumi na gatanu twese hamwe turi abantu cumi na babiri aho dukora ibikorwa rusange bitandukanye tumaze gukora ibikorwa ku mashuri atandukanye mu rwanda mu ntara zitandukanye aho du- tugira aho tubaganiriza ku bijyanye na yari ariko by'umwihariko eh, umushinga wacu ni ujyanye no kwigisha ibintu bijyanye n'imyororokere ya- ku buzima bw'imyororokere y'abakobwa cyangwa se ingaruka bahura nazo aho tujyayo tukagira ibikorwa runaka dukora akenshi mu rwanda bimenyerewe nk'umuganda tugatanga na na amapadi sinzi uburyo nayavuga ni ibikoresho by'abakobwa bifashisha mu gihe cy'imihango tugahasiga n'ibindi bikorwa fatizo yaba kubafasha mu rwego rwo kubaha ibyifashishwa mu- mu gusukura amazi se cyangwa se kubaha amasiterine ni ukuvuga ngo tubafasha kenshi bitewe n'icyo bakenewe mu bijyanye n'ibintu by'isuku kubagezaho amazi tumaze kubikora mu mashuri arenga ane hanyuma tugira n'ibiganiro aho tuganiriza urundi rubyiruko ruri muri yari ah, ndavuga abo- yari netiwaka ba bandi babashije kwapurayinga muri yari ariko ntibabashe gufatwa ariko bakaba bafite ubushake kuko niba bavuga ati dutwaye abantu igihumbi muri afurika ntabwo afurika ifite miliyoni zirenga magana ntabwo ariko abantu bose bazabona amahirwe yo kujyayo kugira ngo rwa rubyiruko n'ubundi nanone rwashoboka kuba rwaragiye ariko wenda batabashije kujyayo kubera ko umubare ari mutoya tukagira ibiganiro aho tubaganiriza ibyo twigiye muri yari kubagira inama se ku navuga ni kuba nk'abajyanama yababo tukabasha kubasangiza ibyo twigiye muri yari n'ibindi bikorwa nyine bigiye bitandukanye twaba twabatumira nko mu gihe twagize ibikorwa nk'ibyo nabo bakaza bakumva yari icyo ari cyo bakareba ibikorwa cyangwa se bakanadusura n'aho dusanzwe dukorera mu buryo bwo kwiga natwe kandi tubigiraho urakoze ndutiye colombe akaba ari rwiyemezamirimo washinze akaba ayobora ikigo gikora imyenda cyitwa inco icyusa tukaba kandi turi kumwe na bwana hussein butoyi n'umwarimu w'icyongereza muri santire ndangamuco ya kisilamu i bujumbura mu burundi akaba akora n'akazi k'itangazamakuru iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni kandi turi kumwe n'abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika jile mwiriwe neza
ndagize mwiriwe edi rwema mwiriwe neza uri hehe
ndi mu burundi ikibazo cyawe
yego menagoma manze ndabaramutse nongera nshimira kwa n'abo bagenzi bacu bagiye muri iyo porogaramu yari yatunganijwe na barack obama ariko nsa n'uwafatiye ikiganiro hagati ariko bibaye irya kabiri numva iyo porogaramu bayivuga ariko sinatahuye neza objectif principal yayo sinzi ko botubwira abo bantu bashoboye kugira ibibako ryo gushikayo bongere batubwire n'ingene byagenze kugira ngo bagire iryo bako ryo kujayo n'icyo babona kizoshobora kugira ngo kibe nk'icyo cyunguye umwe wese mu gihugu cyiwe avamwo kuko abanyarwanda numvise ko bamwe bahakuye ubumenyi nk'abo bigeme bahakuye ubumenyi bujyanye n'imibereho yabo ubu nawe yadusarukiye aha i bujumbura ntibaze yuko yatubwira ku majambo make
uw'i bujumbura ntago arahaguruka azahaguruka mu cyumweru gitaha wenda ibyo ubaza ituze ndutiye colombe araza kubiguha umuco urakoze cyane jela
yego murakoze namwe kandi kuri telefoni kandi turi kumwe na dominique dominique mwiriwe
mwiriwe uri hehe
ndi mu burundi muri province ruyigi muri komine butagandwa ikibazo cyawe
yego nagomba mbaze uwo butoyi nka gahunda yoba dufitiye twebwe urwaruka tuzoba dusigaye mu burundi kuko hariho benshi bashobora kugenda hama bamaze kugenda bagaca bayigumirayo canke baza naho bagaca usanga ibyo bakuyeyo barabyisangije bonyene
urakoze dominique uh, ituze colombe reka mpere kuri wowe uh, jile yarabajije ikibazo ngwese ubundi uh, iyi gahunda imaze iki ifasha iki urubyiruko n'icyo urubyiruko ruyikuramo
murakoze icyo navuga kuri gahunda ni gahunda yashyizweho na perezida wa amerika barack obama yari igamije kugira ngo yongerere ubushobozi urubyiruko nyafurika kugira ngo rubashe kwiteza imbere ariko nanone cyane cyane ruteza imbere afurika yayo muri urwo rubyiruko ntabwo ni ugufata urubyiruko ruba rusanzwe rufite icyo rwigejejeho cyangwa se rwagerageje gukora mu nzego eshatu zitandukanye hari abikorera ku giti cyabo hari abakora mu nzego za leta se cyangwa se bakora no mu zindi nzego zikorana n'abaturage abanyagihugu muri rusange hanyuma muri iyo porogaramu niba ngo turabisaba nk'uko mugenzi wanjye bazabivuga ku rubuga rwa interineti aho muvuga mwivuga mukavuga ibyo mwakoze mukavuga n'impamvu mwumva mwifuza kujya muri iyo porogaramu cyangwa se ikizabamarira hanyuma haba hari hashinzwe abashinzwe gutoranya abo babona bafite ibisabwa kugira ngo bajye muri iyo porogaramu kuko urumva hapurayinga abantu barenga ibihumbi mirongo itanu muri afurika kandi mu gihe cyacu bashakaga abantu magana atanu uyu mwaka ariko batwaye abantu igihumbi urumva ko aba ari imyanya mike ikurikije ababa babyifuza kubijyamo nyuma y'aho mugira n'andi andi marushanwa nanone mwongera kujyamo aho bongera nanone bagashungura abo bari batoranijemo kugeza ubwo bageze kuri wa mubare wa nyuma baba bakeneye navuga ko muri make ni ibyo ariko nanone barabizi neza ko urubyiruko rwose rwa afurika rudashobora kubona ayo mahirwe yo kugenda niyo mpamvu bashyizeho icyo bita yari netiwaka iriho amasomo iriho uburyo ushobora guhura n'urundi rubyiruko muri afurika ni ukuvuga ngo babandi bose yaba bagiyeyo cyangwa se n'abataragize amahirwe yo kujyayo bashobora kujya kuri interineti kuri webusayiti ya reyari netiwake bakabasha kwiyandikisha bakajyamo bakabona amasomo nubwo aba ari mu buryo navuga ngo bwa kure online amasomo angana na ya yandi babandi bagiyeyo babonye urumva ko ni uburyo bwo kugira ngo bigere ku rubyiruko urwo ari rwo rwose rwa afurika ariko nanone ntirugaruka rubashe kwiteza imbere ruteze imbere ibyo byari bukora bave ku ntera imwe bajye ku yindi urakoze cyane colombe hussein butoyi ah, ah, dominique avuze ku kibazo kijyanye n'imigambi mufite muramutse mugarutse n'uburyo muzasangiza ubumenyi mukuye muri leta zunze ubumwe za amerika ah, urundi rwaruka rw'abarundi
yego ah, mu- ah, nda- arakoze cyane dominique ikibazo yabagije uravye ah, ah, intuzenya umu- imigambi ibituma umuntu aba atowe kugira ngo ajye gukurikirana iyo iyo porogaramu hariya biba bivanye n'imigambi yashyikirije azorangura igihe azogaruka rero imigambi myinshi jewe nzokoramwo ni imigambi ijyanye n'urwaruka nyene mu burundi kuko ko ndi umumenyeshamakuru nkabandi n'umwigisha kenshi mba ndi kumwe n'urwaruka iruhande yanjye narama- narashoboye kumenya ingorane nyinshi zituma urwaruka rwinshi rutamenya iyo ruja n'iyo ruva ugasanga ah, urwaruka rwinshi ruri mu nzoga mu byeruramutwe ugasanga ba- bira- biroroheye n'abanyatatu kugira ngo babasamaze bakoreshe ibyo bashaka rero migambi icyo nzoba ngiye gukorayo nzoba ngiye kwiga ukuntu bishobora ku- kugarukana urwaruka kurutuma ruhindura ingendo mu kurwigisha inzira rwofata kugira ngo rwiteze imbere ruteze imbere n'imiryango yabo n'aho baherereye rero ngarutse nicyo kintu nzoshika nkora kuko ndazi nka dominique ndazi ntari ibujumbura ashobora kuba ari hagati mu gihugu abantu benshi bagiye no mu mayabi aheruka nk'uko ah, yabivuze ah, umu- uwo- uwari mu rwanda kenshi ngaha mu Bu- mu burundi abantu bagiye mu maporogaramu nk'ayo barashobora basanga bakora ibindi kenshi ari- ari dusa- ari dusanga imigambi bashyikirije bakora bayikora ugasanga bayikorera ahantu hamwe ariko jewe icyo nemereye ah, urwaruka ni uko nzoshika nigishe ibyo nzoba nize hariya ngerageze ndabigishe nabo ko jewe ngiye nk'u- nk'ubaserukiye ikigo ko ngarutse ntegereza kubashyikiriza ibyo nagiye kubaronderera kubigisha ukuntu bashobora gukora imigambi yabo ukuntu bashobora guhindura inzira barimwo ukuntu bashobora ah, ku- ku- ku- ku- kweriyanta mu bintu by'ibyigwa mu bintu bizo- bizoshobora kubateza imbere mu- mu- muri kazoza urakoze hussein butoyi kuri telefoni turi kumwe kandi na alfred alfred wiriwe
mwiriwe neza uri hehe alfred
Eh, ndi mu rwanda mu karere ka kirehe aho ni mu burasirazuba bw'u rwanda
yego ikibazo cyawe
Ah, ikibazo cyanjye gishingiye ku bijyanye no kwihangira imirimo ibyo ari byo byose abo bantu bajya guhabwa ayo mahugurwa muri amerika biga ibintu bijyanye no kwihangira imirimo ndetse no gushakisha ukuntu bateza umugabane wa afurika imbere kandi ntabwo bawuteza imbere bitanyuze mu kwihangira imirimo kuko bigaragara ko za private sector arizo ziteza cyane ubukungu bw'ibihugu imbere ariko nkagira nti umwaka ushize ubwo natangaga ikiganiro hano ku ijwi rya amerika bavuga bajyanye abantu magana atanu kandi abo bantu magana atanu bazaza bafite ubumenyi mu bijyanye no kwihangira imirimo ndetse no guteza urubyiruko wenda bashyize imbere mu bihugu byabo i- ku- kuruteza imbere wenda narwo rukabasha kwihangira iyo mirimo ariko mu by'ukuri iyo bavuyeyo nta musaruro ugaragara ngo wenda bagaragaza ngo wenda bajye bamanuke muri local government batange amahugurwa ku rubyiruko cyangwa se wenda batinyura abantu babereka ukuntu bagomba gushakisha amahirwe kuko iyo umuntu ari ahantu runaka hari igihe aba hatari amahirwe ku buryo utashobora ukuntu wahakorera wenda ibikorwa byawe biguteza imbere cyangwa se wenda badevelopinga izo za creativities zabo badevelopa innovation zabo ugasanga niba banavuyeyo ibyo bintu barabyihereranye ese ni iki bateganya ubu baragiye wenda bazagaruka bafite ubwo bumenyi ni iki bateganya kugira ngo begere noneho ba bandi bari hasi babahe babasangize kuri ubwo bumenyi icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri nkavuga ngo hose hose mu rubyiruko onivo mondiyari bafite ikibazo cyo kubona igishoro cyo bita mu cyongereza kapito niba bagiye wenda babonye igishoro yego cyo mu mutwe ubwenge ariko ntabwo bafite igishoro gifatika mani ni iki noneho amerika izabafasha kugira ngo babone amafaranga yo gutangiza izo bizinesi ubwo wenda batubwira bakadusobanurira inyungu ese babaha amafaranga wenda bakavuga ngo mwihangire imirimo wenda mufashe n'abandi se kuri ubu buryo ese biragenda gusa bakabaha ubwenge ubundi bagataha alfred Ah, ndumva alfred ibibazo alfred cyane.
alfred guma kuri telefoni ah, turi kumwe na ituze ndutiye colombe ah, ni umwe mu bitabiriye iyo gahunda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nibaza ko bimwe mu bibazo urimo kubaza yabigusubiza Ah, ndutiye colombe alfred aravuga ngo iyo mugarutse akazi mukora ibikorwa mukora ntago bigera kuri bose cyane cyane abantu badatuye mu mijyi wamusubiza alfred mu gihe akiri kuri telefone
Eh, murakoze alfred kubaza ikibazo Ah, yenda ashobora kuba atarigeze yumva aho nasubije icyo kibazo cya mbere kuko niba harimo bimwe nari nagiye mvuga Ah, alfred niba ufite interinete eh, ushobora kujya kuri webusayiti ya yari rwanda ni aho dushyira ibikorwa by'abavuye muri yari ibikorwa tumaze gukora kugeza ubu tumaze gukora ibikorwa bitandukanye mu mashuri a- arenga atanu mu rwanda kandi amashuri yose yose uko ari atanu ni amashuri yo mu mu byaro eh, gikongoro i rwamagana Eh, ariko nanone nk'uko nakubwira birumvikana yuko bigoye kuba abantu i- icumi na babiri bamaze kujya muri iyi porogaramu bashobora gukemura ibibazo by'igihugu cyose ariko nanone nk'uko bahora bitubwira yaba muri yari cyangwa se yaba n'ubuyobozi bwacu ni ukuvuga ngo turi abantu abanyafurika ntibakwiye kwishakamo ibisubizo byabo ntabwo wakomeza utegereje ko amerika n'abandi bose aribo bazakuvanamo ibyo bisubizo ayo mafaranga byemewe no kuba umuntu aguhaye n'ubwo bumenyi bw'uko ugomba kwirobera iyo fi yawe ntabwo wamwishyuza n'uko agomba kuza ngo ayikurobere rero nk'uko nakubwira nti ni gahunda ihaga- i- i- igenewe kugira ngo yigisha urubyiruko uko bakwiteza imbere kandi nyine nimugaruka namwe mwiteze imbere kandi mutareba mwe mwenyine gusa ariko n'abo mutuyemo yego intambwe yo kugenda iracyari nini ariko harimo ibikorwa bimaze gufatika bigaragara bimaze gukorwa kandi nyine nk'uko tu- tubivuga umuntu akora yigisha abandi ngo n'uwize nawe kandi agende yigisha abandi ubu ibijyanye n'ibikorwa byaba bimaze gukorwa ushobora kwandika no- no muri google yari rwanda ukareba kuri webusayiti cyangwa se n'ibindi byaba byaragiye bijya mu binyamakuru cyangwa se ukanayijoyininga nawe n'ibindi bikorwa byazaba n'ikindi gihe ukaza nawe ukadufasha bityo na- no mu ntara yawe tukazageramo no mu yindi tukageramo no mu- ndetse no mu rwanda rwose kuko ubu ngubu ni ukuvuga ngo porogaramu imaze imyaka ibiri hari ibikorwa bimwe byakozwe hari n'ibindi byinshi bi- bi- bigikorwa kandi bizakorwa urakoze cyane colombe alfred eh, ibibazo wari ufite byaba bisubijwe
Eh, na ugereranyije ntabwo bihagije gusa yagerageje ariko wenda namubwira ngo bajye bajya no muri za universities kuko wenda nkatwe muri universite yacu ya kibungo university of kibungo wenda yakagombye kuzaza akanadusura wenda akanatuganiriza akatubwira nta- turamutegereje Eh, colombe ubwo nawe uzashaka umwanya ngo ugende ubaganirize
yego murakoze urakoze alfred kuri ibyo bibazo byawe kuri telefoni kandi turi kumwe na iteriteka iteriteka mwiriwe neza uri hehe
ubanza ikibazo cyawe
igitekerezo yego
kuri ibyo bijyanye n'uko urwaruka rugiye kwigisha muri amerika bifashijwemo n'umukuru w'igihugu wa amerika barack obama turashima cyane ko byoba bi- byoba byiza yigishije ukuntu twebwe urwaruka tukwiye kwigishwa mu gukunda igihugu kubera urabona ibiri kubera muri afurika biteye isoni n'ubwoba kuko nibaze ko ibyo bihugu bya buraya biri kubirigisha urwaruka ukuntu twategura akazoza kezo- k'ejo haza byoba byiza murakoze urakoze cyane iteriteka mu ntara ya bubanza ni mu gihugu cy'u Burundi Ah, usibye uru rubyiruko kuba ruzi n'aha rugahakura ubwenge rukajya muri za kaminuza runaka kugira ngo ah, bahahe ubwenge Ah, kimwe mu kintu benshi mu ba- bitabiriye gahunda maze kuganira nabo bavuga ah, ni igihe babona cyo kugira ngo baganire n'umukuru w'igihugu cy'amerika barack obama Ah, hussein butoyi wumva ute ayo ni amahirwe kuri wowe kwicarana mu cyumba kimwe n'umukuru w'igihugu cy'amerika kugira ngo muganire
ayo ni amahirwe cyane ayo ni amahirwe ya kabiri Eh, amahirwe ya mbere ni uko bana baratoye kugira ngo murigane ibyo byigwa amahirwe ya kabiri ni uko nzoba ndi kumwe n'umukuru w'igihugu cya amerika bamwe tuva ko ari umukuru w'igihugu w'igihugu gikomeye cyane ku isi hari n'amahirwe menshi cyane hanyuma nawe uravye mu- mu bintu yaranguye mu buzima bwiwe hari ibintu byinshi cyane yaranguye bijyanye n'imibano bijyanye n'urwaruka mbere uravye n'umugambi wiwe wa mandela washington fellowship ni umugambi ujyanye n'urwaruka nyene rero ni amahirwe mani- menshi ko umukuru w'igihugu nk'ubu ashobora kwicarana n'urwaruka rushobora ku gihumbi iminsi nyine bakaganira ku byerekeye kazoza ka afurika Ama- ni ni ikintu gikomeye cyane n'amahirwe menshi kuba byoba ndi kumwe nawe Eh, Colombe Hussein Butoyi agaraza- aga- agaragaje ko afite amatsiko yo kuzicara mu cyumba kimwe na Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wowe ayo mahirwe wamaze kuyabona ubwo byabaga wabyakiriye ute
Um, nababwira ko aba ari ikintu kidasanzwe eh, cyane cyane kumva ko uri umunyafurika uvukira muri afurika uba muri afurika igihe cyose kumva ko hari igihe kizagera ugahura n'umuntu ukomeye nka- nk'umuyo- nka- nka perezida wa- wa amerika ni ikintu kiba gikomeye kandi gishimisha kuko ni umuntu ukunda urubyiruko ni umuntu wizera ko urubyiruko hari ikintu rushobora kwifataho navuga ko ari ikintu nu- navuga ko ari ikintu ahanini kitari ukuvuga ngo ni iyo minota kuko muza- bazamara twamazeho ibyumweru birindwi ariko twamubonye umunsi umwe ni ukuvuga ngo ahanini nubwo ari ikintu cyiza cyane ariko nanone ngira ngo nshyire ingufu cyane cyane mu bijyanye mu biba byarabaye muri icyo byumweru bitandatu byose nubwo guhura nawe ni ikintu nava ko gifasha umuntu kumva ko kimuteye imbaraga kimuteye kuraje eh, yaba ijambo yatugejejeho ntaho ritandukanye nk'iryo eh, nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda ahora nawe avuga ati rubyiruko nimukore kuko ibisubizo byose ni mwebwe bigomba kuvamo ni mwebwe ejo hazaza h'igihugu cyanyu ni mwebwe hazaza ni ejo hazaza h'afurika nawe ni ikintu ni icyo kintu yaba ye- ya- yatsindagiye mu ijambo rye ryo yavugaga ariko nanone a- a- agerageza kwerekana nk'uko yavugaga ko ibisubizo bigomba kutuvamo agerageza kwerekana n'akamaro kuko tuhahuriye turi abanyafurika benshi batandukanye mu bihugu bitandukanye kuko akenshi nubwo hari byinshi dushobora kwigira kuri amerika ariko biroroshye kwigira ku munyafurika mugenzi wawe kuko afite ubushobozi nk'ubwo ufite afite ibibazo nk'ibyo ufite ariko ushobora kureba uburyo yabashije gukemura ibibazo ahura nabyo kandi bisa nk'ibyo uhura nabyo aku- akurikije ubushobozi buke yari afite aricyo kintu hanini navuga ko nacyo ari irindi somo rikomeye ryavuye muri ya porogaramu guhura n'urwo rubyiruko rundi rutandukanye muri afurika kubigiraho mu buryo bakemura ibibazo byabo akenshi biba bisa nk'ibyo natwe duhura nabyo kandi bafite n'ubushobozi bungana nk'uko natwe tuba tubifite bungana Urako- guhura na perezida byari byiza cyane navuga ko ari ibyishimo biba byakurenze akaba ari n'ibintu biguha imbaraga bikagutera navuga ngo inspiration yo kumva ko uretse n'ibyo n'ibindi bintu sibyo bishobora kubaho noneho no kuba afite akarusho akaba afite n'inkomoko yo muri Afurika bibi bindi
Eh, bikaba ibindi nyine uba ko niba yarakomotse muri afurika akaba ari perezida wa amerika ubu ngubu natwe twaba tugize amahirwe yo kumubona ni ukuvuga ngo n'ibindi biruseho nabyo bisho- birashoboka urakoze cyane ituze colombe kuri telefoni kandi turi kumwe na mugisha mugisha mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe mugisha
twende bujumbura mu burundi ikibazo cyawe
ikibazo cyane nashaka kubaza umwe mu rwaruka muri urwo rwageze bakora ugatorwa kubwo kubonana n'umukuru w'igihugu cya amerika turiko turaraba ibibazo nk'urwaruka ruriko ruragira mu burundi rwageze kuva n'imbere y'igihe aho rutigera rusiga imbere mu bintu biba ariko biraba mu gihugu nagomba kubaza ikintu boba bisunga kubwira abarundi ku rwaruka hanze kuza kuvugana n'abandi mu rwaruka rwakimije ruto ruto ivyo bintu batigera ba- bavyumva n'iyo biriko biraca kugira bavuge ati bagiye batwaye ivyiyumviro vy'urwaruka rwose kuva ku mwaruka rutoyi gushika kubo hejuru bashaka kubaza icyo bisunga kugira batore urwo rwaruka kubona natwe atabyiyumviro byacu baba batwaye nayo ahandi umukuru w'igihugu cya amerika twamushimira kuri iyo myifata ariko aragira mugisha wenda nagerageza kukubwira iyi gahunda ntago umuntu aba ahagarariye urwaruka cyangwa se amashyirahamwe runaka ni gahunda asaba ku giti cye akayihabwa ahubwo iyo agize amahirwe akagenda iyo ahakuye ubumenyi araza akabusangiza ubundi ariko ntago aba ahagarariye umuntu uwo ari we wese aba agiye ku giti cye
sawa sawa urakoze cyane kuri telefoni kandi turi kumwe na bigirimana bigirimana mwiriwe
mwiriwe mwiriwe ikibazo cyangwa igitekerezo cyanyu
okay naje kwari gushimira umukuru w'igihugu Barack Obama ku mwitwariko yitwararika twebwe abanyafurika hanyuma sinari kure cyane ya mugisha kuko naje nakwiyumvira nti none ubwo rwaruka rushyika ku gi- ku bihumbi icumi N'igihu- kuko twabibwiwe ni igihumbi igihu- eh, nti rutogwa gute ni Barack Obama a- agwandikira bigenda gute kuko eh, igituma nta bibaza byinshi byama byaciye mu- mu migambwe cyane cyane hano mu burundi haca niyumvira nti none se urwo rwaruka rwatowe rugiye kuvugira abarundi cyangwa rugiye kuvugira a- abo ru- a- abarutumye
U- urakoze bigirimana Ah, reka dufate na vensa vensa mwiriwe
mwiriwe neza uriye vensa
ni mu gisagara cya bujumbura ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
yego nashaka gutera icyumviro k'abo bantu aho bajene bagenzi banjye bazaba bagenda urwo rugendo rwo muri amerika Mm.
baraba neza bagende bagende bafite ibitekerezo bimeze neza kugira ngo igihugu- mu bihugu byo muri afurika bitera imbere urabona uburongozi bwinshi bwa- bwo muri afurika kenshi usanga buguma burimo akajagari bibaza yuko bogenda neza bakavayo bakuye ibyigwa cyane cyane bakiga ibintu bijyanye n'uburongozi nicyo cyiyumviro cyanjye murakoze urakoze cyane Ah, Hussein Butoyi ukurikije ibibazo ah, bibazwa na bamwe mu bakunzi ba radio ijwi rya Amerika nuko wenda benshi batarasobanukirwa cyangwa se batarigishwa bihagije kubijyanye n'iyi gahunda ya Yali Ah, umuntu akaba yakwibaza niba mu nshingano muzaba mufite igihe mwagarutse ari ukurushaho gusobanuki- gusobanurira urubyiruko kugira ngo narwo rurusheho kwitabira iyi gahunda igihe ah, bibaye ngombwa ko ba- bifuza kuyitabira
yego turabye nko muri uyu mwaka eh, turabye umuntu abiserukira ibyo eh, byi- byi- by'iyi gahunda nga mu burundi baragerageje ku- kuja ahantu henshi nko hagati mu gihugu ha- cyane cyane nko ku masantere gusigurira imiyabaga urwaruka rwifuza gufi- rufise imigambi yo guteza im- yo kwiteza imbere no guteza imbere aho baherereye ko rwogerageza nabwo rukuzuza ico izo izo mpapuro ziba ziri kuri interineti kugira ngo nabo barondere amahirwe yo ku- yo ku- yo gutorwa rero no muri uyu mwaka uza nivyo twumvikanye n'abandi tuba turi hariya tugarutse ko tuzogira umugambi yuko bwa mbere ba- bagitanga i- izo mpapuro zo kuzuza kuri interineti ko nka- ha- ha- hasigaye nk'amezi menshi ko tworondera iyindi- urundi rwaruka tukabasigurira ah, uwo mugambi uko umeze uko basaba hama no kubafasha kuzuza bamwe bo tukabafasha kuko bagize imigambi bafise cyane cyane kuko ntawe ujayo ata mugambi yasinze afise arangura cyangwa umugambi wenyene ku bwiwe ah, arangura cyangwa ashobora kurangurira n'abandi ashobora ku- kuronkamwo akunguko rero uwo mugambi turawufise iyo porogaramu y'uko tugarutse tuzoja ahantu hatandukanye mu gisagara na ruguru rujya dusigurire urundi rwaruka rurabe ko nabwo nyene rurondera amahirwe yo kuba yo gutorwa kugira ngo ruje ah, gukurikirana ivyo vyigwa hariya urakoze cyane ese ah, colombe iyo muje muri iyi gahunda mugahura n'urubyiruko rundi ruturutse mu bihugu bitandukanye bigize umugabane wa afurika musa hari ibibazo musanga muhuje cyangwa se usanga buri gihugu gifite ibibazo cyihariye
Um, hari ibibazo bimwe uh, usanga akenshi duhuje uh, nk'ibibazo uh, bijyanye n'amikoro y'urubyiruko bati se dushaka gukora ibintu ariko nta bushobozi nk'iki cyo navuga ko ari ikibazo kiri ahantu hose muri afurika ariko hari nk'ikintu um- u rwanda ruba rufite nk'umwihariko nabashe kubona ko u rwanda rufite umwihariko ku bihugu byose hari n'ibihugu twahuraga ugasanga wenda nk'abantu bavuga ati ngewe gukora bizinesi biragoye kubera ko iyo uri nk'umugore iyo uri umukobwa hari ibintu byinshi ah, umuco wacu utakwemera gukora cyangwa se abantu babibona nabi se cyangwa iki icyo navuga ko ari ikibazo u rwanda rwari rufiteho umwihariko kuko umugore navuga ko yashyizwe imbere afite uburenganzira bwe ara- arafite amahirwe nk'ay'umugabo navuga ko hari n'amahirwe yandi menshi agenda ashyirwaho mu buryo bwo gushishikaza abagore kwi- kwitinyuka mu rwanda iyo nasanze ari umwihariko u rwanda rugiye rufite ku bindi bihugu undi mwihariko nanone nabonye navuga mu rwanda Eh, ni akenshi mu bintu bijyanye n'umutekano cyangwa se n'ubwisanzure hari nk'ibihugu bimwe wasangaga wenda bagiye bafite eh, wenda nko badafite nk'ubwisanzure buhagije bwo kuba bakora nk'akazi bikabangamira bizinesi zabo kubera ko wenda umutekano utameze neza cyangwa se iki uwo nanone ni umwihariko u rwanda rwari rufiteho Eh, ikintu na- na- nabonye twese kenshi twese twari duhuje cyari ikibazo cyo kuvuga ngo urubyiruko se rufite amikoro adahagije yo kuba bahita batangira bizinesi zabo ariko nanone mu kwiga kwacu ikintu twabashe kwiga gikomeye ni uburyo yaba ibyo waba ufite byose niyo yaba ari no kuvuga uti ngewe nzi aho nakora ikintu runaka cyangwa se nziranye na kanaka ushobora yenda niyo yaba ari n'umuryango wavuga uti wenda bangurize niyo yaba ari ibihumbi ijana ntangire ngire icyo nkora ikintu twize kinini ni ukuvuga ngo buri cyo waba ufite cyose buri gitekerezo cyose waba ufite hari uburyo bwo kugishyira mu bikorwa naho utatangirira hejuru ariko ukabugira ahantu runaka utangirira byibuze n'ujya kugufasha akagufasha afite aho ahereye navuga ko icyo ari cyo kintu rusange nabonaga ahantu muri bose tugiye duhuje urakoze cyane ituze ndutiye colombe kuri telefoni kandi turi kumwe na didier didier mwiriwe neza
Ndiriwe.
uri hehe
Jendi mu kivogera ahantu mu bukeye mu ntara ya Muramvya.
ikibazo cyawe
Eh, Ikibazo nashaka kubaza Mm.
eh, iyi porogaramu ya yari ni ibintu byumvikana ariko muri ibi bihugu turi amvuwa do developima ni igiki bavuga bavuga ati iki nicyo dushyize imbere kugira uyu mugambi utere imbere kuko barerekana ko bagumana no gwaruka natwe tuzaba turabara majorite mu burundi eka no ngaha hafi muri afurika ugwaruka naho bagira imigambi myinshi irahomba cyangwa ugasanga niyo bayikoze benshi bakunda ibintu ngira ngo bica bihera nta bintu birebire kenshi be- abana be- abanyeshuri benshi abagwaruka rwinshi bakunda gutera imbere kuko usanga ari imigambi y- y'amafaranga agarukiye hafi kenshi ugasanga ni n'iyo birondereye kuko paramire bazungu bobo amafaranga baragira konti z'abana ariko twebwe ugasanga nitwe twitanguriye konti none burya ntihariho abava mu bwo mu- mu- mu ibyo byigwa bagashika bakabura ukuntu batangura uwo mugambi kubera kubura aho bawutangura no kubura uburyo bwo kuwutangura kuko turumva kubonana na obama no kuvugana na obama ego ni byiza ni iby'igiciro ariko ntitwumva re le benefice kw'abo bandi bantu bose Mm. urakoze cyane didier kuri icyo kibazo cyawe wenda colombe araza kugira icyo akivugaho ndetse na hussein eh, agira icyo agisubiza ariko reka dufate na niyo nzima hanyuma tubasubirize icyarimwe niyo nzima mwiriwe neza nk'uburengere mwawe ati ibisaba bya birahagije ni byiza niyo nzima mwiriwe komere gutyo bakengurukiye
niyo nzima ndibaza ko ari ku yindi telefoni n'abandi bantu ariko ah, colombe wari uvuze kuri kiriya kibazo kijyanye ah, n'igishoro Ah, uvuga ngo urubyiruko rwinshi rurifuza kuba ba rwiyemezamirimo barifuza kugi- kwiteza imbere ariko bagahura n'ikibazo kijyanye n'amikoro ni nabyo didiye agarutseho akavuga ngo nubwo mugenda mugahaha ubwenge ariko kugira ngo muzashyire mu bikorwa iyo migambi urubyiruko ruzashyire mu bikorwa imigambi rufite akenshi bikenera amikoro kandi ayo mikoro mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere byinshi ayo mikoro akaba adahari Ah, wagira icyo usubiza kuri ibyo bibazo bya didi
Um, um, murakoze Uh, icyo navuga kuri icyo kibazo byo uh, amikoro yaba urubyiruko se cyangwa n'abandi benshi usanga abantu benshi bagize ibikorwa bagiye gutangira ikibazo cya mbere bibaza bibaza ati ese amikoro azava he gusa icyo navuga muri iki kigo twiza cyangwa se n'ibyo nagiye mbona ni uko nubwo amikoro ari ngombwa cyane ariko ikintu cya mbere burya ni ukugira igitekerezo kizima kuko igitekerezo ni gifite kizima kandi ukagira n'aho ushobora gutangirira byibuze ni ukuvuga ngo iteka hahora hari ahantu ushobora gutangirira ikintu gito ushobora gukora byibuze na wa wundi ubwira uti noneho nta mikoro mfite ariko uvuga ati mfite n'aya mikoro dore ibyo nakora uko byaba bimeze kandi nanone n'uvuga ngo gusoma cyane gushakisha cyane kuko hari n'ibintu byinshi biba bihari usanga wenda nk'i- nka leta yarashyizeho cyangwa se bihari ku buryo bishobora kugufasha navuga wenda nk'aha mu rwanda hari ibigo bya bdf bifasha abantu ubu niba ufite umushinga ukaba nta ngwate ukaba nta mikoro ufite ariko bagashobora kugutangira nk'ingwate ukajya muri banki bakaguhereza amafaranga ibyo bintu byose biba bihari ariko rero igihe nk'umuntu ashaka kubyumva gutyo akumva ko adashobora kujya kubishakisha ngo yumve uko bikora asa- yumve igisabwa nawe abijyemo arebe ikindi kandi ni uko urubyiruko twese tujya dukunda kugira i- i- i- ikintu cyo kumva yuko niba ukeneye gukora ikintu ugomba babanza baguha ayo mafaranga menshi cyangwa ayo mikoro kugira ngo ubashe ukore ikintu kinini ugitangira kandi iteka haba hari uburyo ushobora gutangira dukeya wenda ugatangira muri izo nshuti zawe abantu bakeya babandi uzi neza ko bashobora ku- kumva umushinga wawe byibuze ukagenda uzamura gato gato ariko ugenda waguka ni ukuvuga ngo iteka iteka haba hari ahantu runaka hatoya ushobora gutangirira byibuze ugakomeza ushakisha n'abandi bantu bashobora kugushoramo amafaranga hari abo bita aba venture capitalist ibyo byose biba bihari ni ukuvuga ngo ushobora kubishaka no kuri interinete ukabibona u- u- ukagerageza buri kintu cyose buri mahirwe yose ubonye ukayagerageza kugeza ubwo ugeze ku kintu kuko mm, u- uramutse uda- u- u- udafite n'icyo gitekerezo kizima hari nubwo nubwo nayo mafaranga n'umuntu yayaguhereza kuko uta- kuko utayizeho neza ugasanga n'ubundi urayakoresheje arahombye n'ubundi usubiye aho watangiriye icyo nashishikaza urubyiruko yego mugire igitekerezo ukigeho neza ushakishe wumve ibi byagufasha bihari mu gihugu ibibura se kandi wegere n'abantu benshi uganire n'abandi basanzwe bakora ibintu nk'ibyo ushaka gukora se cyangwa byenda gusa wumva inzira baciyemo kuko hari igihe u- n'umuntu akungura n'ubundi bwenge utari uzi kandi buri gihe ugire niba ufite igitekerezo cyo kugera aha ngaha mu myaka itanu ugire aho utangirira uduherekana byibuze n'uza kugufasha agire n'ahahera urakoze cyane Ah, bwana butoyi husene izi mpungenge za didiye zaba zisangiwe n'urwaruka rwinshi mu burundi
yego izo mpungenge ni nyinshi cyane mu kugaruka mu burundi kuko n'ibyo benshi baragerageza bakaba si ukuvuga ko ata amaporoje cyangwa imigambi baba bafise ingaruka rwinshi bafise imigambi ariko ingorane yavuze nizo ngorane imiga- eh, imiyabaga cyangwa ah, urwaruka rwinshi rw'amaruhura nazo yuko atangura umugambi ugasanga haheze nk'amezi abiri akabona nk'akaraja mu nzira yari ashaka agaca ahera uwo mugambi kenshi bizana aho aho aba yararonse nk'iyo bije cyangwa i- a- a- amikoro kenshi usanga yaba yarize nabi umugambi wiwe cyangwa ugasanga umugambi wiwe ntiyawutanguye neza cyangwa ntiyabonye aho ariko araja heza rero ah, kujya hariya muri amerika gukurikirana izo nyigisho izo nyigisho batwigisha neza ukuntu ushobora gutanguza umugambi hamwe n'amafaranga makeya cyane ikintu kiba gikenewe cyane ku muntu si amafaranga ikintu kiba gikenewe cyane ni umugambi wawe kuba warawize neza ukaba ubona inzira uzofata yego nicyo nshaka gushikiriza didier urakoze cyane ah, husene butoyi Ah, mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi Ah, ituze ndutiye colombe ubutumwa cyangwa se inama wagira uru rubyiruko nyafurika rugiye kuza muri leta zunze ubumwe za amerika gukurikira gahunda yari yatangijwe na perezida barack obama muri aka kanya mu minota- mu masegonda make cyane
Eh, inama nabagira ni ukugenda ngo buri ntibagire ikintu na kimwe basuzugura kandi babyaze amahirwe buri kintu cyose bize cyangwa se buri muntu wese bahuye ntibagire ngo kuba bakubwira ati iga hano ni uko nta mumaro bifite cyangwa se ijya ahangaha ni uko nta mumaro bifite buri kintu cyose bakibonemo nka nk'amahirwe bagize kandi bagerageze kuyabyaza umusaruro kuko ni amahirwe bagize kandi bakora uko bashoboye bajye babihuza n'ibyo basanzwe bakora hano bumve icyo bizahindura mu byo bakoraga muri afurika n'icyo bazakora nyuma y'uko bagarutse hari icyo wifuza kongeraho huseni butoyi
ayo nizo mpanuro benshi baduha hano muri pda ibintu bya orientation ko umuntu agiye tu- tugiye hariya ni ukuja kurembera ubumenyi si kujya gutembera nk'uko babivuze ubwa mbere kuba umuntu agiye muri amerika hariya bamwe usanga bwa mbere umuntu ashitse hiyo ugasanga arasamaye ariko ni ukuja kugerageza kwegeranya ubumenyi bwose umuntu ashobora kuronka akagerageza kuraba ko buriranye n'imigambi ashobora kuba afise mu gihugu ciwe akaza akaraba ko yirangura bikagenda neza Hussein Hussein Butoyi i Bujumbura mu Burundi ndagushimiye cyane kano kanya wahaye radiyo ijwi ry'Amerika
murakoze cyane nawe edi ituze ndutiye Colombe mu Rwanda nawe ndagushimiye cyane kano kanya waduhaye kugira ngo tuganire unagira inama runo rubyiruko nyafurika rugiye muri gahunda ya yari muri leta zunze ubumwe za Amerika
murakoze cyane namwe nshimire namwe nshuti mwese mwari muteze amatwi ikiganiro murisanga nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire na inosa kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika